turashimire ko mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumva kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na jewe diane nininahazwe leta y'u rwanda yatangaje yatangaje ko ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi ryabeshe ico gihugu ku bijanye n'ingene gifata impunzi twabibateguriye mwirya nino ku isi abarwanyi ba hamas basaba israel guhagarika imirwano ikava burundu muri palestina ibyo nivyo yano makuru yose ni mukanya isase musangwa ikaze ijwi rya amerika reka amakuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu edi rwema yaduteguriye ayagezweho ijya nino ku isi edi rwema amakuru yacu tuyahereye muri nigeria agatsiko k'amabandi muri icyo gihugu kishe abantu makumyabiri na batandatu barimo abapolisi bane banashimuta abandi benshi muri leta ya katsina iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu inzego z'umutekano n'iz'ibanze zo mu gace ka gidan boka mu karere ka kankara zemeje aya makuru zasobanuye ko ari amabandi asanganywe ibirindiro mu mashyamba yo muri leta ya zamfara katsina kaduna na nigeri amenyereweho gukora ubwicanyi gusahura gutwika amazu no gushimuta abaturage nyuma agasaba amafaranga kugira ngo arekure abatwawe bunyago umuyobozi w'akarere ka kankara anaisa yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko iki gitero cyagabwe mu ijoro ryo ku cyumweru gihitana abantu makumyabiri na batandatu uyu muyobozi avuga ko benshi mu bashimuswe ari abagore n'abana kandi ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza ryo kumenya umubare nyawo w'abashimuswe mu itangazo ryayo mu ijoro ryo kuwa mbere polisi mu ntara ya katsina nayo yemeje icyo gitero ariko iryo tangazo ryo rivuga ko hapfuye abasivili cumi na batanu hakomereka abandi babiri yanemeje umubare w'abapolisi bane bapfuye bazize umutego w'ayo mabandi mu kwezi gushize amabandi nanone yagabye igitero mu karere ka sabuwa muri iyi leta ya katsina gihitana abantu makumyabiri na batanu urukiko rwa rubanda muri leta ya delaware mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika rwahamije hunter biden umuhungu wa perezida wa amerika joe biden ibyaha byo kugura no gutunga imbunda binyuranije n'amategeko ni ubwa mbere mu mateka ya amerika umwana wa perezida uriho aburanishijwe uru rukiko rwahamije hunter biden w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko ibyaha bitatu birimo kugura no gutunga imbunda binyuranije n'amategeko yashinjwe kubeshya ubwo yaguraga imbunda mu gihe yakoreshaga cyangwa yarabaswe n'ibiyobyabwenge ubusanzwe birabujijwe mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu muri amerika gutunga imbunda mu gihe ukoresha ibiyobyabwenge yahakanye ibyaha byose ashinjwa uko ari bitatu nubwo yiyemereye ko hari ubwo yari ahanganye n'ububata bw'inzoga ndetse n'ikiyobyabwenge cya kokayine ikatirwa rye riteganijwe mu gihe kitarenze iminsi ijana na makumyabiri amategeko ateganya ko ashobora gukatirwa igihano gishobora kugera ku myaka makumyabiri n'itanu ariko kubera ko ari bwo bwa mbere ahamijwe igihano n'urukiko ashobora kutazafungwa ahubwo agakatirwa igifungo gisubitswe inyandiko y'ibirego yashinjwaga yatanzwe n'umushinjacyaha wihariye David Wise washyizweho na minisitiri w'ubutabera umwaka ushize ngo ayobore iperereza ku byo Hunter Biden ashinjwa mu itangazo perezida Joe Biden yavuze ko yemeye icyemezo cy'urukiko kandi ko azakomeza kureka inzego z'ubutabera zigakora akazi kazo mu gihe umuhungu umuhungu we Hunter Biden azaba ajurira icyemezo cy'urukiko yongeye kwibutsa ko we nka perezida ntacyo yavuga ku rubanza nshinjabyaha gusa yongeraho ko nk'umubyeyi akunda umuhungu we byimazeyo amwizera kandi yemera imbaraga ze yagize ati ndi perezida ariko ndi n'umubyeyi jye na Jill dukunda umuhungu wacu kandi duterwa ishema n'umugabo ari we uyu munsi wa none uru rubanza rwa Hunter Biden rukurikiye urwa Donald Trump wayoboye leta zunze ubumwe za Amerika nawe wahamijwe ibyaha mirongo itatu na bine n'urukiko rwa rubanda muri leta ya New York ni ibyaha byari bifitanye isano n'impongano y'amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu yahawe Stormy Daniels umukinnyi wa filime z'abakuru ngo abike ibanga ry'uko yaryamanye na Donald Trump mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko yamaze kubona ibisubizo by'umutwe wa hamasi ku cyifuzo cyayo cyo guhagarika intambara mu karere ka gaza hagati y'uwo mutwe n'ingabo za isiraheli john Kirby umuvugizi w'urwego rw'umutekano w'igihugu mu biro bya perezida joe biden yavuze ko barimo gusuzuma ibyifuzo bya hamasi byashyikirijwe abahuza aribo misiri na katari nta byinshi kabi yifuje kongeraho mu kiganiro yagiranaga n'abanyamakuru mu byifuzo byawo umutwe wa hamasi usaba ko intambara ihagarara burundu ikanasaba Israheli guhagarika icyo bise ubushotoranyi bwayo ku butaka bwa Palestina. Uyu mutwe unasaba ko hashyirwaho ingengabihe n'amatariki ako gahenge kazatangirira n'igihe Israheli izava burundu ku butaka bwa Palestina. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari na Misiri bimaze iminsi mu biganiro bigamije kugarura agahenge mu ntara ya Gaza. Kuri uyu wa mbere inteko ishinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye yemeje umwanzuro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika usaba agahenge n'ihagarikwa ry'imirwano igihe cy'ibyumweru bitandatu mu makuru y'imikino ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda Amavubi ikomeje kwicara ku mwanya wa mbere mu itsinda C mu mikino y'amajonjora yo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ni nyuma y'uko Amavubi atsinze Lesotho igitego kimwe ku busa mu mukino wa kane wo muri iri tsinda wabereye mu mujyi wa Diriba uri mu ntara ya KwaZulu Natal muri Afurika y'Epfo kuri uyu wa kabiri igitego rukumbi cy'Amavubi muri uyu mukino cyatsinzwe na Georgia Kwizera ku munota wa mirongo ine na gatanu w'umukino iri tsinda rya se rigizwe n'amakipe atandatu rikaba ririmo u Rwanda ruriyoboye n'amanota arindwi rukaba ruzigamye ibitego bibiri Afurika y'Epfo na Benin nazo zifite amanota arindwi zombi zikaba zizigamye igitego kimwe ku mwanya wa kane hari Lesotho n'amanota atanu Nigeria iri ku mwanya wa gatanu n'amanota atatu Zimbabwe ikaza ku mwanya wa nyuma n'amanota abiri undi mukino wo muri iri tsinda wabaye kuri uyu wa kabiri wahuje Afurika y'Epfo na Zimbabwe warangiye Bafana Bafana yo muri Afurika y'Epfo itsinze Zimbabwe ibitego bitatu kuri kimwe imikino ikurikira muri iri tsinda izaba ku wa gatatu w'icyumweru gitaha kuri uwo munsi Amavubi azahura na Nigeria Afurika y'Epfo ihure na Lesotho mu gihe Zimbabwe izaba igandagurana na Benin tukivuga kuri iyi mikino y'amajonjora yo gushaka tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi intamba mu rugamba zo mu Burundi zatsinze ikirwa cya Seychelles ibitego bitatu kuri kimwe mu mikino yo mu itsinda F iri tsinda riyobowe na Cote d'Ivoire n'amanota icumi Uburundi bukaza ku mwanya wa kabiri n'amanota arindwi
Edi Rwema urakoze kuri amakuru yaduteguriye ukawuheje kudushikiriza ayo n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta y'u rwanda yatangaje ko ishami rya onu ryitaye impunzi ku isi hcr ryabeshe ico gihugu ku bijanye n'ingene gifata impunzi kuwa mbere w'ino ndwi igisata ca onu citaye impunzi ku isi cabwiye sentare nkuru y'ubwongereza ko gifise ibimenyetso vy'uko mu mwaka uheze u rwanda rwabangamiye abimukira barimwo abo ico gihugu casubije mu bihugu bashobora kugirirwamwo nabi aburanira hcr babandanije kubwira sentare nkuru y'ubwongereza ko ivyemezo vy'abimukira indwi indwi u rwanda kuba rwarirukanye mu mwaka uheze hcr yemeza ko ifise vyari bikwiye gutuma ubwongereza buheba umugambi wabwo wo kurungika bamwe mu bimukira babwo mu rwanda kuko kubarungika muri ico gihugu bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u rwanda rubarungitse mu bindi bihugu aho bashobora kwicwa canke bagahohoterwa biciye mu itangazo leta y'u rwanda yaraye isohoye yavuze ko ico yatahuye ari uko mu bimukira hcr ivuga ivuga ko ico gihugu cirukanye harimwo umugabo ibirwa vya Seychelles vyimye ubuhungiro RCR muri Afrika y'Epfo ubwayo ikaza gufata ingingo ko akwiye guhabwa ubuhungiro mu Rwanda muri iryo tangazo leta y'u Rwanda ikavuga ko RCR itigeze igisha inama ico gihugu kuri no dosiye kandi n'inyuma yaho atabiganiro vyabaye hagati y'izo mpande zibiri RCR ikavuga ko aka ari akarorero kamwe mu tundi twinshi twivyagiriji bidafatitse iryo shami rya onugita y'impunzi ryegetse ku Rwanda itangazo leta y'u Rwanda yasohoye ribandanya rigira riti RCR irabesha iryo shirahamwe ku ruhande rumwe rishikiriza ivyagirije vyuzuye ibinyoma amasentare y'ubwongereza ku rundi ruhande rikabandanya gukorana natwe mu mugambi wo kuzana mu Rwanda rutekanye abimukira bo muri Afrika barimwo abo muri Libya ibindi vyagirije u Rwanda rwagarutse ko mu itangazo ryago ruvuga ko bitumvikana ni ivyerekeye abarundi RCR ivuga ko ico gihugu cimye ubuhungiro u Rwanda ruvuga ko abarundi RCR yemeza ko u Rwanda rwimye ubuhungiro batigeze banabusaba ahubwo barenze ku mategeko agenda binjira n'abasohoka mu Rwanda duce tuja muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abarwanyi ba mayimayi ya kutumba ifatikanije na mayimayi hassan mbakanyi boba bigaruriye ibirindiro vy'abarwanyi b'abarundi ba redi tabara vyari muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ibindi kuri ino nkuru n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari uvira amakuru dukura mu nzego ndetse n'abantu batandukanye ahamya yuko iyo migwano yabaye yatumye abagwanyi b'abarundi ba redi tabara ndetse na mayimayi yilunga bahunga ibirindiro byabo bya Rikabanju Rubondo Mabenga ndetse na Timbyanngoma ho muri segiteri ya Nganja ndetse na Rulenge ho muri teritwari ya Fizi intara y'Ikivu y'Epfo uyu muyobozi wa segiteri ya Rulenge Bwana Zawadi Abandelwa avuga yuko iyi mirwano yabaye ku cyumweru yatumye Red Tabara ihunga yerekeza muri segiteri y'Itombwe muri teritwari ya Mwenga uyu muyobozi yemeza yuko nta musivile waba warahitanywe n'iyo migwano usibye yuko abaturage bahunze imihana yabo agira ati
yamepitika sababu e, watu wa Roho mbaya walikuja kuwataka ya mheshimiwa e, ya kutumba ni general na kisha hapo waraia kwa upande wangu ndawaambia kwamba waraia wangu wa iyi ntambara yarabaye abantu b'umutima mubi baje gutera ibirindiro bya yakutumba abaturage banje bahunga imisozi miremire berekeza mu misozi migufi ya rurenge kuri none wazalendo nibo batsinze intambara kuko nibo bari babengwa ko muri grupema y'abasimu nyakaside kuba redi tabara yahunze ibirindiro byayo bikubiye kandi mu itangazo ry'umutwe w'abiroze bishambuke iyobowe na hasani mbakanyi twagerageje kuvugisha inyeshamba za redi tabara ntibyadukundira kuko telefone zabo za watsapu ndetse n'izisanzwe aho bahungiye mu mashyamba ntizicyamu bamwe mu baturage bo muri grupema ya bijombo bavuga yuko batewe ubwoba n'inyeshamba za redi tabara zahungiye muri segiteri y'itombwe kuko bazibukaho ibitari byiza mu karere k'iwacu ibikomere dufite daboro twatewe na redi tabara iradusenyera idukura mu mazu yacu amazu aratwikwa ku muramza mu kanogo ku muramza muri katolike ku kiziba ku w'amasata ku irango za nyakirango muramza muramza aho bita murushimisha aho hose hasenywe n'abaregitabara abantu barapfa inka ziranyagwa ubwoba ntibworeka kubera nyine ko badusenye n'ubu turaca batinye izo badukoreye n'ubu turabatinye kubera ko badukoreye nyine ibintu bibi n'ubundi bogaruka n'ubundi bakongera kandi bakadukorera nka bya bindi abantu bari bamaze kubaka amazu ariko nayo adashobotse bene aya mazu ya bucangende nanone dufite ubwoba ko n'ubundi bogaruka bakongera kandi bakagira imihana bagenda basenya prosperi baseka ni umushakashatsi ku bibazo by'intambara bibera muri aka karere asanga uku guhunga kwa redi tabara muri aka karere bigaragaza ko isigaranye intege nke guhunga kwa redi tabara mu birindiro byayo bikuru bya gitumba na rugezi ikerekeza ahantu itekereza ko hari umutekano wayo ni ikintu kigaragaza ko imbaraga zari ziyijeho ni imbaraga zikomeye ariko kandi si cyo kigaragaza ko ariyo muherezo yayo gusa umuntu yakwibaza impamvu bari baraje hariya ni ukubera ko hariho habafasiritaga aho bagiye hashobora kuba hazabagora ariko kandi hazagabanu bizatuma n'ibitero bigabanuka kuko logisitike kuva ahantu bari no kuza kwikorera imbunda no kuhagera no gutera abaturage bizagabanuka ni mesaje ikomeye ko imbaraga ziyijeho cyangwa yatinye n'imbaraga zikomeye andi makuru dukesha amasoko yacu ni uko mayimayi ngoma nzito wakoranaga na redi tabara agatandukana nayo yaba yerekeje ahitwa muraha y'imirimba mu gihe redi tabara na mayimayi y'irunga kuri uyu wa kabiri bagaragaye imibunda ho muri segiteri y'itombwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'igisirikare cya congo byasenye ibirindiro bya redi tabara byamirwe gupima bijombo kigoma ndetse no muri segiteri y'itombwe igihugu cy'u Burundi gishinja inyeshyamba za Red Tabara kwica abaturage ndetse no gutera za grenade Red Tabara rimwe na rimwe yagiye yemeza ko ikora ibitero ku Burundi ikindi gihe ikabihakana Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
ijwi rya amerika ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise no muri ibi bihe turimwo ikiganiro amerikana mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza muri iki gihe leta zunze ubumwe za amerika yitegura amatora yo ku itariki ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe gutaha ubushize twarebeye hamwe uko abagore bageze ku burenganzira bwo gutora abirabura bose babubonye ryari ikaze mu kiganiro amerikana kuva leta zunze ubumwe za amerika ivutse mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu ubutegetsi bushyirwaho n'amatora y'abaturage ariko mu ntangiriro si bose bari bafite uburenganzira bwo gutora kereka abagabo b'abazungu kandi b'abakire nibo bonyine gusa bari bemerewe gutora mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu abagabo b'abazungu badafite umutungo nabo bemerewe bwa mbere gutora ariko abagore abirabura n'abasangwabutaka reka da amaherezo abagore baje kububona mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri nyamara rero burya abirabura bo bari barabugezeho mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi ariko se kandi kugira ngo babugire ku buryo busesuye byabaye urugamba rukomeye kandi rurerure cyane ndetse n'ubu ruracyakomeza abirabura bageze muri amerika ari abacakara nta burenganzira rero na gato bari bafite muri leta zunze ubumwe za amerika babukuwemo burundu n'ivugurura rya cumi na gatatu ry'itegeko nshinga ryo mu kwa cumi na kabiri igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu ariko rero ku cyamamare mu kurwanya ubucakara frederick douglas ntibyari bihagije nk'uko yabivuze icyo gihe ubucakara ntibwari bucitse kugera igihe abirabura bazashobora gutora nabo nawe yari umwirabura yabayeho kuva mu gihumbi magana umunani na cumi na karindwi kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda na gatanu niwe wari uwa mbere ku isonga mu guharanira uburenganzira bw'abirabura mu kinyejana cya cumi n'icyenda koko rero abirabura bavuye mu bucakara burundu ariko ntibari bafite ubwenegihugu bityo ntibari bafite n'uburenganzira bwo gutora ubwenegihugu babuhawe n'ivugurura rya cumi na kane ry'itegeko nshinga ryo mu kwa karindwi igihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani icyo gihe barengaga miliyoni enye nabwo ariko ntibahise babona uburenganzira bwo gutora ivugurura rya cumi na gatanu ry'itegeko nshinga niryo ryabubahaye mu kwezi kwa kabiri igihumbi magana umunani na mirongo irindwi nabwo ku bagabo gusa mu myaka itageze kuri makumyabiri yakurikiyeho koko baratoye ndetse bamwe batorerwa n'imyanya y'ubutegetsi inyuranye urugero ni nk'uwitwa hiram rhodes revels yabaye umwirabura wa mbere na mbere watorewe umwanya wa senateri wo ku rwego rw'igihugu mu gihe cy'umwaka umwe kuva ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa kabiri igihumbi magana umunani na mirongo irindwi kugera ku itariki ya gatatu y'ukwa gatatu igihumbi magana umunani na mirongo irindwi na rimwe revels yari ahagarariye leta ya mississippi iri mu majyepfo y'igihugu yavutse mu gihumbi magana umunani na makumyabiri na karindwi yitaba imana mu gihumbi magana cyenda na rimwe afite imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko abandi birabura cumi na babiri babaye intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu mu gihe abandi barenga magana atandatu bari mu nteko zishinga amategeko za leta zitandukanye naho abandi benshi nabo batorewe indi myanya inyuranye mu nzego z'ibanze ijwi ry'amerika nyamara koko ngo aho umutindi yanitse ntiriva intambwe yaje gusubira inyuma bidatinze nubwo ivugurura rya cumi na gatanu ry'itegeko nshinga ryahaye abirabura uburenganzira bwo gutora ryugururiye amarembo no kubakumira koko rero ryahaye leta zigize igihugu uburenganzira bwo kwishyiriraho amategeko agenga amatora abazungu babyuririyeho barongera bimika ukwishyira hejuru y'abandi bakumira uburenganzira bwabo bwo gutora mu nzitizi bashyizeho twavuga amategeko yo guha akato abirabura ntibabone imirimo amashuri n'andi mahirwe mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda na gatandatu urukiko rw'ikirenga rw'igihugu narwo rwarabishimangiye ruca iteka rivuga ko abirabura bareshya n'abandi baturage ariko ko badashobora kwivanga nabo mu mategeko abazungu bashyizeho twavuga nanone ikizame cyo gusoma no kwandika ku muntu wese ushaka gutora kandi abirabura amamiliyoni batarajyaga mu ishuri cyangwa imisoro yo gutora kandi abirabura barabakene nyakujya twavuga n'ibindi bikorwa byo kwibasira n'iterabwoba ku birabura nko kubafungira ubusa urugomo no kubica abirabura barabirwanyije barahagurutse barahagarara bashinga amashyirahamwe yo guharanira uburenganzira bwabo bakora imyigaragambyo kugera ubwo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu congress itoye itegeko ry'uburenganzira bwo gutora nta nzitizi kandi nta nkomyi ku baturage bose imwe mu nkingi zaryo yahaga guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ububasha bwo kugenzura ko leta zidashyira inzitizi ku burenganzira bwo gutora ariko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwayikubise hasi ruvuga ko inyuranyije n'itegeko nshinga leta zimwe na zimwe zahise zibisamira hejuru zisubizaho za nzitizi ku buryo butandukanye zisobanura ko ari uburyo bwo kurengera amatora kugira ngo agire umucyo n'isuku naho ababirwanya bo bavuga ko ari uburyo buziguye bwo gukumira ba nyakamwe abakene abageze mu zabukuru abirabura n'abo bita latino bafite inkomoko muri amerika yo hepfo nubwo bimeze gutya ariko abahatana mu matora babyiganira amajwi y'abirabura koko rero mu gihe abagore bagejeje ku myaka yo gutora barengeje kimwe cya kabiri cy'abaturage bose bari muri icyo kigero ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa Pew Research Center cya hano i Washington DC kivuga ko amajwi y'abirabura mu matora y'uyu mwaka agera kuri cumi n'ane ku ijana by'amajwi y'abaturage bose bageze mu kigero cyo gutora yiyongereyeho zeru n'ibice bitanu ku ijana ugereranije n'amatora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi ubutaha tuzarebera hamwe iby'abasangwabutaka maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda thomas kamirindi urakoze ku kiganiro amerikana tugaruke gato ku mugabane wa afurika aho perezida wa malawi yari yiyemeje yuko visi perezida wiwe yaguye mu ndege yakoze isanganya ku munsi wa mbere
The Malawi Defense Force commander has informed me that the search and rescue operation I ordered to find the missing plane.
Ni ijwi ririmwo ikiniga perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yemeje urupfu rw'abantu cumi bose bari muri iyo ndege ya gisirikare avuga ko ibisigarira vyayo vyabonetse mu icungararo y'umusozi wegereye ishamba ryitwa Chikangawa riri mu buraruko bwa Malawi. Mu baguye muri iyo ndege harimo kandi Shanili Zimbiri umutambukanyi wa Bakili Muluzi yahoze ari perezida wa Malawi.
ndikupulumutsa amene angapezeka amoyo pa ndege imene idasowa itanyamula vice president wathu kukuwuzani nonse mu butumwa perezida lazarus chakwera yashikirije abanyagihugu n'amakungu yemeza ivy'urupfu rwa visi perezida wiwe yavuze ko igihugu caguye mu vyago bitagira izina palibe mawu palibe chichewa chimene chingafotokoze kusweka kwa mitima yathu ndipo ndikuganiza kuti ndipo wonse amene anali pa ndegeyi adafa nthawi yomweyo ndegeyi idawomba phiri ululu umugwi wari kurarondera ijya ndege wayibonye yarashwanyaguritse cyane nta n'umwe yarokotse abari bayirimwo bose bashengeye nta majambo mfise asigura umubabaro n'agahinda mfise birababaje n'akaga katuguye ko
amasanamu umurwi wa gisirikare wari ujeje kurondera ahari iyo ndege wayitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp yerekana abajeje gutabara bahagaze ku musozi urimwo ibipfungu vyinshi impande yabo hariho ibisigarira vy'indege yakorotse muri ivyo bisigarira harimwo ibaba ryanditseko nimero yayo amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani akarongo amajana abiri na kabiri n'urudomeke perezida nazahu chakweraha ati ino ndege atibutse narimaze kuyikoramwo ingendo zitari nke asigura ko imbere y'uko ikora insanganya abayitwara bari bayikoreyemwo n'urundi rugendo rwagenze neza agira ati abadereva bayo bari abanyamwuga bafise uburambe mu vyo gutwara indege perezida chakwera akavuga ko hari vyinshi azohora yibukira kuri visi perezida wiwe dr saus klaus chilima was a good man a devoted father and husband a patriotic citizen chilima yari umuntu mwiza yari umuvyeyi mwiza ku bana biwe yari serugo mwiza ku mugore wiwe yakunda igihugu ciwe yakoreye atiziganya yaramfashije gutwara igihugu neza nka visi perezida kuba yarambereye visi perezida n'umuhanuzi mu kiringo c'imyaka ine ndabifata nk'amahirwe n'icubahiro bidasanzwe
indege ya gisirikare yaguye yari ihagurutse ku kibuga c'indege c'umurwa mukuru rirongwe ku munsi wa mbere saa tatu n'iminota cumi n'indwi zo mu gatondo ku masaha yo muri malawi vyari bitegekanijwe ko ishika ku kibuga c'indege c'igisagara kizuga gatatu muri malawi citwa mzuzu saa ine n'iminota ibiri perezida wa malawi agasigura ko bitavuye bikunda ko yururuka kubera ikirere kitari ciza
indege imaze gushika ku kibuga c'indege ca muzuzu vyananse ko ishika hasi kubera umudereva atabona neza aho yururukira bitewe n'ikirere kitari ciza abajejwe by'indege baciye bahanura umudereva gusubira iri rongwe ntibyatevye guhanahana amakuru hagati y'abakurikirana urugendo rw'indege n'abari bayitwaye kwaciye guhagarara
umuhisi salawus claus chilima yagiye mu mabanga ya visi perezida wa malawi mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri aza kwirukanwa atabwa muri yompi kubera kwagirizwa kunyereza amatungo ya leta no kwaka ibiturire kugira ngo atange amasoko ya leta mu kwezi guheze kwa gatanu ubutungane bwamugize umwere gutyo asubizwa mu mirimo yiwe yabonwa nk'umwe mu bashobora kuzohiganira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe muri malawi mu mwaka uza itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp rikavuga ko yakundwa cane muri malawi cane cane n'abakiri bato ashengeye ku myaka mirongo itanu n'umwe asize umugore n'abana babiri ijwi ry'amerika nino ngaha dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi tubashimire ko mwahisemo kutwumviriza kuri mikoro mwari kumwe na diane ninahazwe nakibateguriye nongera ndakibashikiriza ku izina rya bagenzi banje ndabike banwe ndabifuriza kubandanya mugira umunsi mwiza mu banyu turongera mu biganiro biri imbere
umvuko ngusabira nsenga nsaba imana kukuzuza amahoro ye ahora atemba nk'uruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi ntiza ntizagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo uhenza uwakekaga uramenye ntuzimikize